Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikoshikiriza ibiganiro vyabo vyo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi ku nshuro ya mbere abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntara y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara bubanza metre clement leta irakiza avuga ko yizeye ko sentare izobambika izera twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha eh, na cyane cyane ko twizeye ko azobeza iyo ni metre clement leta irakiza inkoco kimwe n'inkuru y'igitigiri umurengera ca banyororo mu mabohero yo mu rwanda inkuru y'urwaruka rw'abarundi ruba mu rwanda rushobora kutaja mu ishure umwaka uza kubera ubukene bw'uburyo hamwe n'inkuru zerekeye amakenga impunzi z'abarundi bo mw'ikampi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania ku bijanye n'imfashanyo turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza muramutse frederike turahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini abantu cumi n'umunani barishwe mu gitero gishasha cyabereye mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo buramatari w'iyo ntara donat kibwana yarabyemeje avuga ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari adf urwanya leta ya uganda mu ijoro ryo ku munsi w'imana rishira uwa mbere nta myiyerekano yiyamiriza icyo gitero yatunganijwe mu gisagara cya beni aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za oni kuba zitabakingira umuhari wa al shababu wariyemereye ko ari wo wagabye igitero cya bombe cyatezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu mugadisho cyahitanye ubuzima bw'abantu mirongo umunani abandi irindwi n'umunani barakomereka umuvugizi wawo ari muhamud lage azwi ku izina rya ali dere yabishikirije ku iradiyo ibegukira yitwa radiyo andalusi alidere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba somaliya alidere yagiriza turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba somaliya no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu leta z'ubumwe za amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa mungu ku barwanyi bashigikiwe na irani barwanira muri iraki na siriya abategetsi ba amerika bavuze ko bishe ku gitero cya rokete ku ikambi ya irake ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya amerika bemeza ko atankeka umuhari katayebe ezbora ari wo wabikoze amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi n'aho abategetsi ba irake barakaye ibitero by'indege za amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari katayebe ezbora ahatangirwa amategeko ya gisirikare muri irake na no mu buseruko bwa siriya ibyo bitero byahitanye abantu mirongo ibiri na batanu abandi batari bake barakomereka tukiri kuri amerika umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo atekanye gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu ca Ukraine igihugu cabaye imbarutso y'amatohoza ku vyaha vyagirizwa perezida Donald Trump Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu vyo mu Buraya na Aziya Pompeo azoba abaye umutegetsi wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru agendeye Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky ivyo abategetsi ivyo abategetsi bazoganira ntivyashizwe ahagaragara akaganuke ka Noel korea ya ruguru yemereye leta z'ubumwe za amerika gashobora kuzorungikwa kuko icyo gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mu kugabisha gutera misile kugira amerika igikureko ibihano nk'uko abahinga babishikiriza amerika yarongereje ibikorwa by'igendereza kuri korea ya ruguru mu kurungika indege zigendereza ikirere cy'izinga rya korea kugira bagenzure ibikorwa byose bya gisirikare icyo gihugu gikora byobangamira umutekano umujenama mu by'umutekano mu gihugu muri perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika robert o'brien yashyikirije ku munsi w'imana ko amerika yiteguye kugira icyo ikoze mu gihe korea ya ruguru yorungika akaganuke ka noweli muri afurika kandi sentare mu gihugu cya sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu mirongo ibiri n'indwi bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ibyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida omar al bashire yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire urupfu rw'uwo mugabo ahmed al kaire yari umwigisha rwashyitse igihe yari mu ibohero mu kwezi kwa kabiri nirwo kandi rwabaye inguvu rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa perezida bashire yahavuye akurwa ku butegetsi n'abasirikare urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa mbere rushobora kunguruzwa nirwo rubanza rwa mbere rusomwe rwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa bashir al kaire yari yarahagaritswe ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa mbere hanyuma yitaba umuremyi haheze iminsi ibiri
urakoze aloyize ku makuru weje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini ku nshuro ya mbere y'abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntara ya icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya bubanza bapfungiwemwo kuva bafatwa kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka abo bamenyesha makuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyesha makuru y'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya agnes ndirubusa christine kamikazi egide harerimana na terence mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya bubanza bari mu myambaro y'icatsi kibisi y'abanyororo mu burundi batanguye kumvirizwa nk'igihe c'isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri z'agatondo umushoferi wabo adolphe masabarakiza bafatanywe kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegemvya kuko sentare ya ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye bagishika nk'uko abari kuri sentare nkuru ya bubanza babibwijwe rya amerika abamenyesha amakuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashigikira no kubaremesha mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushikizamanza wa repubulika yabasabiye igihano c'umunyoro w'imyaka cumi n'itanu no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo c'imyaka itanu nta vyemezo vyinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiraniye n'uwundi mumenyeshamakuru mugenzi we basa n'abatebura naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi ba iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwamanza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi bariko bamusaba kugira ico avuze ku gitero bari baroye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwamanza batatu intahe ihejeje gusasa umwe muri abo bashingwamanza metre clement retirakiza yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari umwizera afise tukikurana urubanza rwa bamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya ukwiye wararongoye intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha amakuru umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasibuye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kutumushikiriza amanza yagera ashikiriza n'ivyo twaseguye twabonye ko sentare yanyuzwe nico gituma tuvuga duti turafise icyizere gikomeye cyane ko bazokweza mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri iyi dosiye y'abamenyeshamakuru ba iwacu twisunze ibwirizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bita ubwigenge bw'ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo imanza zacitse atayungururizo rikihari niko perezida pierre nkunziza yavuze yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyeshamakuru ba iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine musigati intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ku muhingamo w'itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka bariko barondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya bubanza harimwo musigati uje uturuka muri kivu y'ubumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuhari urwanya leta y'uburundi red tabara ufise ibirindiro aho muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa kongo wahavuye wemanga ko ababonetse bafise ibigwanisho ari abagwanyi babo igipolisi ariko catangaje ko bari bateye bari abagizi ba nabi kandi ko bagera kuri cumi na bane bapfuye n'inkoba bakoresha zirafatwa imiryango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ihanira ubwigenge bw'abamenyeshamakuru yariyamirije ifungwa ry'abamenyeshamakuru eka n'abanyepolitike mu bihugu vya rutura nk'abashingamateka bumwe bwa buraya mirongo itatu n'umunani n'umwe mu bajejwe ibibazo vya afurika muri kongere ya amerika niko kuko ariko nubwo biri uko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe haba imanza z'abamenyeshamakuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara y'ibihugu gihana na tanzania intumwa z'amaambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro vy'igisata ca onu kijejwe atayakazi na muntu vyatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine vyari bimaze bikorera mu burundi zarajayo eroje burikaneza ijwi rya amerika urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo n'abagororwa mu rwanda ruvuga ko inzego rukagerageza kurondera umuti w'icyo kibazo ni mu kiganiro bahaye amenyesha amakuru kuri uyu wa mbere eric bagira ubusa yarakurikiranye icyo kiganiro kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda mu kiganiro rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa generali george rwigamba avuga ko ubu hariho izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha gusa hari n'ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko ibyo ngibyo nta nubwo ari twebwe n'ibya rcs igihano nsimburagifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fayini bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa nibimara kunozwa bizakurikirwa generali rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu rwanda urwego akuriye rufatanyije na minisiteri y'ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa abo byamaze guhama ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano nawo ukiri iyanga byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti generali rwigamba abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake dufite abagera ku bihumbi bibiri magana ane barengaho gake igihe bacunga abagororwa bagera ku bihumbi hafi mirongo irindwi na bine murumva yuko iyo resho ikiri hasi iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduha bije yo kongera abakozi ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri magana atandatu baziyongera kuri bariya bandi bo dufite ku buryo umubare w'umucungagereza ku mu- ku mugororwa ku bagororwa uzaba uzabaho mutoya kugeza ubu mu magereza yose uko ari cumi n'atatu mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu bihumbi mirongo irindwi na bine barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho ibihumbi bibiri magana ane bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa mirongo itatu mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kuba arinda abafungwa bari hagati ya barindwi n'icumi u rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa makumyabiri ku bibazo by'abahuza ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo ntawe ugira umwihariko udasanzwe naho ku bijyanye n'iyicarubozo rikunze kuvugwa mu magereza urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho umwe mu bakunze kuvuga ko akubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru bwana robert mugabe urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa gusa ijwi rya amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza na cyane cyane muri gereza ya nyarugenge iri i mageragere ku kireba abanyururu batoroka ababishinzwe barabarura batatu batorotse muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka haranabarurwa abandi barindwi bari mu mirimo nsimburagifungo izwi nka tije bagatoroka ariko batatu ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali abantu bashika ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi impunzi z'abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye vy'u rwanda mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo bitigiri bitangwa n'abaserukira izo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umuneshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kugira ngo akamo k'impunzi kagire inguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure abaserukira impunzi z'abarundi mu bice bitandukanye vy'u rwanda bagiye hamwe bagira urunani bise college de representant de refugie burundais crebe mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira abagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo ubwo runani mu matohoza ruherutse gukora rwaharuye abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimwo abarenga amajana ane na mirongo itanu bo mu mashuri mato mato hafi amajana abiri na mirongo itanu bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'abababa amajana indwi bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i kigali mu turere twa huye muhanga rubavu bugesera no mu nkambi ya mahama bavuga ko urwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo patrice ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba i kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abana hafi amajana atanu bahevye ishuri kubera ubukene tumaze iminsi twiyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u rwanda bafashwa bakiga ni naryo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bofasha hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana baba bate- bataciga hariho mirongo itatu na batandatu bahevye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure hakaba n'abandi mirongo itandatu n'icyenda batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni mu ku byerekeye ah, abiga mu mashuri makuru bari mu mu ndaro cyane cyane hakaba kandi n'abanyeshuri biga mu muri kaminuza eh, zitandukanye bashika amajana atatu na mirongo ine n'umwe bahevye kubera kubura uburyo bwo kwishura ico kibazo kiraraje ishinga abavyeyi batari bake nk'uyu abo mu karere ka huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashure bariho nyine cyane bagiye guheba amashuri par exemple nk'abana ba boriyanse bisaba amafaranga menshi hari igihe umuntu ataba ata kintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo cyangwa n'ubwo wowe ukora akantu ukaba ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara amakara ntiyovamwo amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asaba ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantabonikora abana biragoye cyane ko tubarunka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye rwose kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hasi nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishyurira n'amakaye n'iniforme y'umwana ni ukuri mwamukoze mugerageje mukaturondera udutera inkunga Vincent Zisabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko ubwo rwaruka ari bwo Burundi bw'ejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu hariho abo usanga ata mikoro hariho abana usanga bari imfubyi ababaye imfubyi kubera amagume turimo turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tutagira cepfo ca ruguru ni ukuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku bisanira vy'imiryango y'abanyarwanda cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho aha rero dutera akamo umugiraneza wese yumva ko hari icyo yofasha abana nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo burundi bw'ejo aha turi ngaha twifuza igihugu ciza mugabo bizova mu bikorwa vyiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge ikirundi barabivuga ati isorosoro igwiriye ija uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interina ku gice kimwe ugasanga bari kuba mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yoba yari ashoboye kuba zarafundikanya agashobora kujya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri ni ibintu bigoye amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari ya Amerika ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kugikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania ziridogera amwe mu mashirahamwe atoratoranya mu gutanga imfashanyo ni mu gihe abandi bidoga yuko batabona n'abo batura ingorane zabo mu micungano batuyemwo umenshi makuru y'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaragendeye iyo kampi ya mutenderi bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfasha bona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika ukabona umuntu mu bana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana nkandi kandi mwahunze icyo mwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo umwanya wose namba ndi ngaha aje ko bataje ngo baswasume basi ngo menye ngo iyababanye bacu tubanye kuko ni umuntu araja ni urupagaso rero icyo rero byari cyo kintu cyatubabaje rwose cyane rwose kuko ari mu kitubarize umuntu ndamubone bo mwishira hamwe ndamubona ageze nk'ariya ngiye kumubaza naho ngo aje ngo sinkora mu iyo village ngo gende mu village iyi n'iyi n'iyi ngo genda mu iyo village y'iwanyu ukaca usanga baharenganye kera ukaca usanga yaciye nk'ariya ku ntango y'ivillage nawe uri hagati ugasanga iyi village yayizungurutse mugabo uri hagati ntushikire vyerekeye naho ivyo vyo kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe hariho abagize imana bararonka mwayo mashirahamwe yandi bamwe barose udusafuriya ntitwakwiye twese ivyombo tukironka ivyombo tubiheruka tucinjira ikambi abo bose bwo baronka izo mfashanyo je sinigera ndonka ari nk'abandi mubonye ko twese turi impunzi adufasha twese ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa natwe kiriya kintu cyose kije twazura turakirongera hamwe bakiraguza baratoratora baturatoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramu- ugaca bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo ngo kwiyandikisha bagusanurire aho hantu ba- bagira ibyo byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye aho hantu twoja kwitura ntawe tuzi yego kwera no kuba tutagira abo dutura ingorane bitwa ngo hariho abantu bagejwe ngo ngo amashyirahamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka baca hose bakumviriza ikibazo umuntu agendana akabishikiriza ati umuntu kanaka afise ingorane zinizi nizi mugani ku kwifuza umuntu wotura ibibazo ukamubura baraza bagatoranya kubona ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva ku kitwe wewe ujya rero icyo kibazo dufise tubona umenga twene tubayeho nk'abandi ntibarakiguze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya nduta leta ya tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi Kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa kusisa kuhusiana na mashirika, baadhi ya mashirika kutokuwa waadilifu. Kuna matukio turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twama twaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara iyo ngorane ikacizana umwidogo mwinshi mu mpunzi ntidukeneye kubona ivyo bibandanya kuba kwenda kugawiwa au kupewa wakimbizi, lakini baadhi ya watumishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzoefu.
mu bitigiri bitangwa na hcr inkambi ya mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato ibihumbi mirongo ine na bitanu muri iyo nkambi hasigayemwo impunzi ibihumbi mirongo itatu na bitatu zigize amazoni icumi n'amaviraji mirongo indwi n'icenda kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania james jovini ijwi rya amerika inshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashyikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza turabifurije kandi mwaka mushasha muhire buca utangura
uri hehe ndakwiture aho abanje bagwaye aho abawe bagwaye maze unkize maze udukize Eyo, eyo, eyo, yo, yo, yo, yo. Eyo, eyo, eyo, eyo, yo, yo, yo. Nasubira wirekane uvuga intemuro yawe imitima y'abarundi abarundi bafise ibyo bapfa harabibagiye ko turi batatu turi batatu baratana mu ndagano bibagiye ko turi batatu turi batatu baratana mu ndagano ubayeho kubera ndiho nanjye ndiho kubera uriho ncumuye ikiko mbutse umutekano mu banje no mu byanjye asogokuru barayamaze ineza yita urwindi aho hari kera ibyo mbona ubu ineza yita urwinabi kandi niko bimeze yesu yishwe kubw'ibicumuro by'abana b'abantu uwo murimyi we yobazirikiye mana mana igihe zo kubona zo kubaza icyo abarundi bazira bararizara bakayirirwa kandi atanjye zibuze bantumye ntimumere nka yuda ntimumere nka yuda yaguze umwami nasubira wirekane interuro yawe sitowapa harabibagiye ko turi batatu turi batatu baratana mu ndagano bibagiye ko turi batatu turi batatu baratana